ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe naho mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda mudukurikira kuri mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya voice of muhabura kisoro naho wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose facebook x instagram na youtube ni voa radiyo yacu kuri mikoro muri kumwe na jeff mutagoma ugiye kubagezaho amakuru muri uyu mwanya hano muri leta zunze ubumwe za amerika ejo kuwa kabiri abaturage bazazindukira ku biro by'itora guhitamo umukuru w'igihugu uzabayobora mu gihe cy'imyaka ine iri imbere amatora kandi akurikiranirwa hafi n'abo mu bindi bihugu harimo n'abo mu karere k'ibiyaga bigari dufite ikibazo cy'intambara yo muri ukraine n'ibi byose byo muri palestine icyo namusaba nk'igihugu gikomeye ni uko namusaba agahosha yano makimbirane yazadufasha ku guhagarika izo ntambara no guhashya ibikorwa by'iterabwoba haba mu karere ndetse no ku isi yose muri rusange hanyuma mu bukungu turifuza ko yazadufasha korohereza abashoramari ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abo mu rwanda uburundi ubuzima bw'abagore n'abana bakuwe mu byabo n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe bwifashe nabi ufite umwana muto kati usanga ndabura ibintu ndamufuka arakuze ukwezi ariko natanguye kumushyira ku mugongo kubera kubona imbeho ni nyinshi aba ni bamwe mu bakuwe mu byabo ubu bacumbikiwe muri site ya matyazo muri komine mubimbi mu ntara ya bujumbura israel yongeye kugaba ibitero mu ntara ya gaza bihitana abarenga makumyabiri naho iran yataye muri yombi reza valizade wahoze ari umunyamakuru wa radiyo farda ivindimwe na radiyo ijwi ry'amerika amakuru arambuye ni mu kanya gato visi perezida wa amerika kamala harris uhagarariye ishyaka ry'abademokarate mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe kuwa kabiri kuri iki cyumweru ariyamamaza mu mujyi wa east lansing muri leta ya michigan mu majyaruguru ya amerika donald trump uhagarariye ishyaka ry'abarepublikani we ariyamamaza muri pennsylvania north carolina na georgia leta eshatu z'isibaniro mu masaha ya nyuma yo gushakisha amajwi abakandida bombi bibanze muri izi leta zizwiho kuba zatora umukandida uwo ari we wese bagerageza kuzigarurira ikusanyabitekerezo rinyuranye kuri aya matora rirerekana ko umubare w'amajwi y'abakandida wegeranye cyane bityo uzayatsinda akaba ashobora kuzarushaho uwo bahiganwa amajwi make cyane umubare w'abanyamerika batoye kare ugeze kuri miliyoni mirongo irindwi n'eshanu ugereranije n'ijana na mirongo itandatu bari bamaze gutora igihe nk'iki mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi bukorwa na kaminuza ya florida birashoboka ko uzatsinda amatora atazahita amenyekana kubera ko zimwe muri za leta nka pennsylvania zizaba zikibarura amajwi yoherejwe mu iposita
washington ijwi ry'amerika abaganga bo muri palestina baratangaza ko abantu makumyabiri na batatu bishwe n'ibisasu by'indege z'intambara za israel zasutse mu ntara ya gaza muri iki cyumweru abaganga bavuze ko kimwe cya kabiri cy'abapfuye baguye mu majyaruguru y'intara aho israel ivuga ko irasa mu rwego rwo kubuza abarwanyi b'umutwe wa hamas kwisuganya abanyepalestina baravuga ko ibitero by'indege z'intambara n'ibigabwa n'ingabo za israel zirwanira ku butaka ari icyo bise itsembabwoko baravuga ko bigamije kumaraho abaturage bo mu mijyi ibiri yo mu ntara ya gaza mu rwego rwo kugira ngo habe akarere kadatuwe kameze nk'urukuta hagati ya israel n'ahandi hatuwe muri palestina israel irabihakana ikavuga ko ikurikiranye abarwanyi b'umutwe wa hamasi bagaba ibitero bavuye muri utwo turere abaganga baravuga ko abandi banyapalestina cumi na batatu baguye mu bitero binyuranye mu mazu mu mijyi ya lahiya na jabaliya ahabarizwa inkambi y'impunzi nini kurusha izindi indwi zisigaye niho hibasiwe cyane n'ibitero bya israel kugeza ubu israel ntakiratangaza ku bitero yagabye mu majyaruguru ya gaza ariko ku wa gatandatu yohereje andi masibo y'ingabo aho mu mujyi wa jabaliya yunganira bata ebyiri zari zihasanzwe ubutegetsi bwa perezida joe biden buravuga ko burimo gukurikirana ikibazo cy'ibisa n'ifungwa ry'umunyamerika ukomoka muri irani uyu niwe munyamerika wenyine watawe muri yombi n'ubutegetsi bwa irani kuva habaho igikorwa cyo guhererekanya imfungwa hagati y'ibihugu byombi mu kwezi kwa cyenda umwaka ushize mu gisubizo hahaye ijwi ry'amerika minisiteri y'ububanyi n'amahanga leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko izi amakuru y'uko uyu mugabo ufite ubwenegihugu bwa amerika yaba yarafatiwe muri irani risa valisadei yahoze ari umunyamakuru wa radiyo falda ibindi imwe n'ijwi ry'amerika yagiye i Iran mu kwezi kwa kabiri gusura umuryango we nyuma y'imyaka cumi n'ine yari amaze hanze y'icyo gihugu nk'uko ubutumwa bwe buheruka ku rubuga x bubigaragaza Iran ntireba neza radiyo farda n'irindi tangazamakuru rikorera mu burayi na amerika mu rurimi rw'igiperesi ibibona nk'ibishobora gutuma abaturage bakangukira kwanga no kwamagana ubutegetsi bw'igitugu buriho muri icyo gihugu minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika yavuze ko irimo gufatanya n'ubusuwisi buyunganira mu bibazo birebana na iran kureba uko babona amakuru yisumbuye kuri iki kibazo inzego z'ubutegetsi z'i Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine zatangaje ko igitero cy'indege z'intambara z'Uburusiya cyangije amazu imihanda n'insinga z'amashanyarazi kuri iki cyumweru ingabo za Ukraine zavuze ko zakumiriye ibitero by'indege zitagira abazitwaye ku buryo usibye ibikorwa remezo byangiritse nta muntu ibyo bitero byakomerekeje cyangwa ngo bihitane ibyo biratangazwa na Serhiy Popko ukuriye ubuyobozi bwa gisirikare mu mujyi wa Kiev yavuze ko ari igitero cya kabiri uburusiya bwongeye kugaba ubwitwikiriye ijoro kandi yemeza ko indege zitagira abazitwaye zagabye icyo gitero zose zahanuwe ntihahise hamenyekana umubare wazo mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mugena kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x mudusanga kuri radiyo yacu voa mu kanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika twabibabwiye mu makuru yo hirya no hino ku isi muri amerika ejo kuwa kabiri bazazindukira mu matora y'umukuru w'igihugu visi perezida kamala harris uhagarariye ishyaka ry'abademokarate ahiganwamo na donald trump uhagarariye ishyaka ry'abarepublikani ikusanyabitekerezo hirya no hino riragenda ryerekana ko begeranye cyane mu majwi ku buryo ibizava muri aya matora bitegerezanyijwe amatsiko haba hano muri amerika cyangwa hanze yayo umva igiteye amatsiko bamwe mu banyarwanda muri aya matora ku matora yo muri amerika iyo tureba inkuru cyangwa se tureba amakuru ntabwo turebera hano hafi gusa dukurikirana n'ibyo hanze y'imigabane yacu rero ku matora ikintu navugaho Trump aramutse atowe ngewe ndareba hanini ku bijyanye n'intambara kuko nta keza ko kuba nta mahoro kuko ikintu cya mbere ni amahoro mu isi buriya udafite amahoro n'umutekano n'ibindi byose wagira ntacyo byakumarira kuko wabyubaka bigasenywa ugasanga urimo urakorera muri zeru so ikintu ntekereza intambara zino za Ukraine intambara hagati ya Palestine na Israel intambara zo muri Congo intambara zo mu bihugu bigiye bitandukanye imitwe yitwaje intwaro y'iterabwoba n'ibindi bihawe umurongo kuko tubona ko Amerika isa nkaho ariyo iyoboye isi niyo shusho tubibonamo kuko njya mbona yivanga cyane mu makimbirane y'ibindi bihugu kandi ikagiramo ijambo ibyo Trump avuga perezida w'u Rwanda Paul Kagame niwe ukunda kuvuga ko imvuga ariyo ngiro kandi agashyira mu bikorwa nawe abaye nk'aho ibyo atubwira arimo kwiyamamaza abishyize mu bikorwa agahagarika intambara hagati ya Russia na Ukraine ntekereza ko n'izindi zose zagenda zihagarara wenda agiye mu mujyi arimo rero ko arimo kwigaragaza yiyamamaza ntabe nka baba perezida biyamamaza bikarangirira mu mvugo yo kugira ngo babatore bagera ku myanya bashakaga ukabona ko intumbero yabo bwa rubugugu no gushaka amafaranga yabo ku giti cyabo n'imiryango n'inshuti zabo ntibakorere mu nyungu z'abaturage Trump mu by'ukuri agashyira mu bikorwa ibyo avuga yiyamamaza ntekereza ko ibintu byagenda neza rero ikintu numva nasaba perezida watorwa muri amerika uretse gufata afurika akayishyira hamwe tugakora twese nta kibazo na kimwe dufitanye ibintu bijyanye n'amayisanse bigakomeza bikatugeraho ikintu ngewe numva namusaba ni uburyo bwose yakoresha bwatuma hosha iriya ntambara iri muri ukirere ibyo ni byo byatuma n'ibindi bihugu na afurika muri rusange twongera kugira iterambere n'ibintu bigenda bizamuka bikongera gusubira ku murongo bikagabanuka ibiciro by'amaesanse amagaze perezida uzatorwa ikintu namusaba dufite ikibazo cy'intambara yo muri Ukraine tukagira ikibazo cy'intambara yo mu Burusiya n'ibi byose byo muri Palestine icyo namusaba nk'igihugu gikomeye ku isi ni uko namusaba agahosha yano makimbirane ibi byose bikavaho ikibazo cy'inzara gituruka ku izi ntambara izi ntambara zirangiye rero tukagira amahoro ibihugu byarushaho guhahirana kuri perezida uzatorwa muri leta zunze ubumwe za amerika ibyo twumva azadufasha nk'abatuye isi muri rusange mu buryo bw'umutekano uri kubona isi yugarijwe n'ibibazo by'intambara mu bihugu bitandukanye yazadufasha ku guhagarika izo ntambara no guhashya ibikorwa by'iterabwoba haba mu karere ndetse no ku isi yose muri rusange hanyuma mu bukungu turifuza ko yazadufasha korohereza abashoramari mu mishinga ifasha mu guteza imbere ikoranabuhanga ubuhinzi inganda bigamije gukemura ibibazo by'ubukene no guteza imbere imirimo muri rusange turifuza kandi ko yazashishikariza ubufatanye n'ibindi bihugu mu guteza imbere ubucuruzi no gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere yewe rero ni ikintu nabasaba rwose batworohera abantu batworohere baduhe umutekano usesuye kugira ngo natwe tudakomeza gukekana dufunga imipaka dufunga iki kugenda umuntu agenda adafite umutekano yumva atazagera aho agiye amahoro kubera intambara icyo kintu nakibasaba rwose mu byo bakora bazakora ibyo ngibyo uriya joe biden imbaye biden namusaba ko iriya ntambara iba itari yaba ibihugu byari bimeze neza kandi nta n'inzara yari iriho duhahirana buri wese ashaka kugenda akagenda mu burusiya na ikirere y'intambara itaza kuba ntabwo ibi byose biba bihari ariko nk'uko uriya perezida wo muri amerika yavuze ngo naramuka atowe intambara izarangira asibura kuko ibyo yavuze byajya mu bikorwa cyangwa se nta majwi yishakira aramutse atowe ibyo yavuze akabishyira mu bikorwa sava intambara ikarangira umutekano ukongera ukaboneka n'ibicuruzwa bikongera bikaboneka twagendera neza inzara igashira bamwe mu banyarwanda bavuga icyo bategereje kuri aya matora azabera muri leta zunze ubumwe za amerika nyamara amajwi y'abazatora si yo yonyine yemeza umukuru w'igihugu mushya ijambo rya nyuma nk'uko ariko byagenze kuva kera ni irya koleji y'abatora mu rwego rw'inkuru zihariye rero zisobanura ibirebana n'aya matora reka turebere hamwe icyo koleji y'abatora aricyo n'ukuntu ikora thomas kamirindi byifashe bite iyo umuturage agiye gutora ku rupapuro rwabugenewe asangaho amazina y'abakandida bose akihitiramo umwe abakandida bavugwa cyane muri aya matora ni babiri biyandikishije muri leta zose n'umurwa mukuru w'igihugu washington dc dc ni ukuvuga district of columbia aba ni visi perezida wa repubulika kamala harris uhagarariye ishyaka ry'abademokrate n'uwahoze ari umukuru w'igihugu donald trump w'ishyaka ry'abarepublikani nyamara hari n'abandi bakandida n'ubwo bo batiyandikishije mu matora yo muri buri leta twavuga nka chase oliver kandida wa libertarian party umutegarugori Jill stein wa green party wanarihagarariye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri no mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ariko ntabashe kurenga umutaru n'abandi batatu biyamamaza ku giti cyabo aba bose rero uko ari barindwi nibo rubanda barimo batoramo muri leta zitandukanye ariko rero iyo abaturage batoye mu by'ukuri baba bahisemo itsinda ry'abitwa abatora bakuru iri tsinda niryo ryitwa koleji y'abatora koleji y'abatora ariko si inteko ihoraho cyangwa se imwe yicara hamwe ahubwo igizwe n'inteko z'abatora bakuru muri buri leta nyuma y'itora rya rubanda izi nteko nazo ziteranira umunsi umwe mu murwa mukuru wa buri leta noneho nazo zigatora umukuru w'igihugu rero biba buri myaka ine mu matora ya perezida wa repubulika yonyine gusa koleji y'abatora yanditse mu itegeko nshinga abaryanditse mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani na karindwi bagize impaka ndende zo kumenya uko umukuru w'igihugu agomba gutorwa bamwe bari bashyigikiye ko ashyirwaho na kongeresi ariyo nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu abandi bo bari bakomeye cyane bikomeye ku gitekerezo cy'uko abaturage aribo bagomba kwitorera umuyobozi w'igihugu cyabo aba rero banditse itegeko nshinga bafashe umwanzuro bandika ko perezida wa repubulika azajya atorwa na rubanda ariko yemezwe na koleji y'abatora koleji y'abatora igizwe n'abaturage umubare wabo ungana n'uw'abagize congress hiyongereyeho n'aba washington dc muri iki gihe abagize koleji y'abatora bose hamwe ni magana atanu na mirongo itatu n'umunani ni ukuvuga magana atanu na mirongo itatu na batanu bo muri leta zose na batatu bo muri dc buri leta igira umubare munini cyangwa muto nk'uko bimeze muri congress bitewe n'ukuntu ituwe professeur nathaniel burkhead mwarimu wa siyanse za politiki muri kaminuza ya leta ya kansas kansas state university araduha urugero
wyoming ifite depite umwe n'abasenateri babiri muri kongere bityo ifite abantu batatu muri koleje y'abatora yayo california ya mbere ituwe cyane kuruta izindi ifite abadepite mirongo itanu na babiri n'abasenateri babiri muri kongere bivuze ko koleje y'abatora yayo ari abantu mirongo itanu na bane
Wyoming inganya n'izindi leta eshanu nazo zidatuwe cyane arizo Alaska, Delaware, North Dakota, South Dakota, Vermont hiyongereyeho na DC. Amatora narangira mu cyumweru gitaha hazakurikiraho amabarura y'amajwi birumvikana. Koleji y'abatora yo izaterana ku itariki ya cumi na karindwi y'ukwa cumi na kabiri kugira ngo yemeze umukuru w'igihugu mushya ihereye ku majwi yavuye muri rubanda. Professor Nathaniel Birkhead.
Aho gutorwa na rubanda, buri leta ifite umubare w'abatora bakuru. Kandida ubonye amajwi menshi y'abaturage muri buri leta niwe wegukana amajwi y'abatora bakuru bose.
Ibi niko bimeze muri leta mirongo ine n'umunani muri mirongo itanu zigize igihugu no muri DC. kandida uje imbere mu majwi ya rubanda niwe koleji y'abatora yose yemeza naho muri leta ebyiri nebraska na maine zo amajwi ya koleji y'abatora ajya kuri kandida bikurikije uko atsinze muri buri karere k'itora kazo uzaba perezida wa repubulika agomba kwegukana byibura amajwi magana abiri na mirongo irindwi kuri magana atanu na mirongo itatu n'umunani yo muri koleji y'abatora koleji y'abatora nirangiza imirimo yayo izabyoherereza kongeresi iyi nayo izaterana ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere gutaha itangaze burundu amazina ya perezida wa repubulika mushya na visi perezida we bazategeka leta zunze ubumwe za amerika muri iyi myaka ine iri imbere amakuru tuyakomeretse mu burundi aho ubuzima bw'abagore n'abana bimuwe bahungishwa ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe bwifashe nabi ahitwa matyazo heri muri komine mu bimbi bavuga ko batabona uko baryamisha abana cyane cyane abakivuka kubona amazi yo kubakarabya nabyo bikaba ikibazo cyereve ndayishimiye nibyo atubwira ufise umwana muto kaca usanga ndabura ibintu ndamufuka harakuze ukwezi ariko natanguye kumushyira ku mugongo kubera kubona imbeho ni nyinshi mwijoro amazi arara arakoroka ni ukuvuga arararira bukarinda bucya kubera imbeho uwo ni umwe mu bakenyezi baherutse kubyarira muri site ya matyazo iri muri komine ya mubimbi mu ntara ya bujumbura ari mu bahimuriwe bitewe n'amazi ya tanganyika yateye muri zone ya gatumba haretecera bimura abakunzi b'ijwi rya amerika bamusanze ahetse umwana w'ukwezi kumwe gusa uwo mukenyezi yabiganiye ubuzima babayemo ngaho muri iyo site na cane cane ku mubyeyi afise umwana muto cane ko kuronkaho kumuryamika bigoye cane uku niko abisigura binyorohera kubera turyama turi benshi ni hatoye ufise umwana muto kaca usanga ndabura ibintu ndamufuka nk'ubu yamaze kuja ku mugongo atarakuza ukwezi kubera kubona imbeho ni nyinshi mwijoro amazi arara arakoroka kaca usanga ni kibazo umwana akadegedwa akaguma arira ni ukuvuga arararira bukarinda buca kubera imbeho uwo mubyeyi amaze ukwezi kumwe abyaye anavuga ko bahangayikishijwe n'isuku rike riharangwa aho usanga abana babo baguma bagwaye indwara zituruka ku isuku rike avuga ko ibyo biterwa no kuba ata amazi meza bafise ikibazo c'amazi rero akabona ko ari intandaro ya byose kuko bakoresha amazi baguze buri munsi kandi atanu ubushobozi bwo kuyagura bafise ukavoma ibido y'amajana atanu kandi ndi umubyeyi camvoma ibido z'ibihumbi bibiri cumbwira ibyo bihumbi bibiri buri munsi buri munsi ni ukuvuga kuva mbyara buri bido z'ibihumbi bibiri n'amazi ntakwire kubera n'abana baguma biyonona bonona impuzu ni ahantu hari ivumbi umbutse usanga ari ikibazo naho nomesa usanga ntacyo nkoze nyine ntuyaguma diyara kubera iki aho turi ni ubucafu mugenzi we nawe avuga ko harimo abarara bahagaze kuko aho baryama hameze nabi avuga ko n'ikirago baba bashashe hasi basanga carengewe n'amazi ayandi akamanuka ku mahema babamwo bakisanga aho baryamye batose batanaronka aho bihengeka aha hasi turyama ku birago n'icyo kirago hamwe ukiguruka kironka urabona hasi harakanye harakanye uca usanga cyaboze kubera hasi haguma hakanye hari amazi urabona nk'uruyo yakururyamika nk'ahantu nk'aho o ahantu arahinduye hariya ataratabutse urabona nk'aho kirakanye naho ukora ko kumvisha kirakanye aha kandi bavuga ko hasi haba hatose cyane hakaba n'aho usanga haraje umukungugu bavuga kandi ko hari aho babona ibinyamugera munsi y'umukeka baba baryamye ko rimwe na rimwe bikanabajya ibinyamugera bimeze nk'ibinyo kujya ku ibinyo byo mu wese ukabona gitaragurika kiva munsi munsi mwibwe ushashe nk'ikirago cyo cyonyine atakindi kintu wasitseko ejo bundi hariho umuntu yanyigiwe n'ikinyamugera bakibona kiriko kiranyegera uko baca baragikimukura baragiturira ye je naho noronka duke duke tubaho reka nkaronka aho ngaha baje kurara ku mabuye ikindi abo bakenyezi bavuga ni uko aho bavoma amazi yo kugira isuku no guteka usanga ari kure cane iyo batarose amafaranga yo kuyagura bikabagora cane kuja kuyizanira uyu mukenyezi avuga ko hari igihe ahora aja kuyizanira kandi atarakomera umugongo kuko amaze ukwezi kumwe yibarutse bikanamutera ikibazo gikomeye nk'uko abisigura ikibazo c'amazi kabisa kiratunanije ngiye kuvoma ca ntangura kuva kandi kubera nk'umubyeyi ntarakomera umugongo ukaca usanga amazi amafaranga baduha ibihumbi magana abiri na mirongo itatu na bitanu usanga bihereye kw'ayo mazi kandi hano nta n'ikindi kintu dukora mba ni ukuguma twicaye hamwe y'amasaha twamenyereye kudandaza
abo bakenyezi basaba ko leta yobagarukira vuba nk'ababyeyi bafise abana bato kuko bakenera uburyo bwinshi bwo kugira isuku ribakwiye ikintu dusaba tworonka ahantu tuba dufate uri mu kazu k'iwawe uramenya uko upanga ibintu ariko kubera usanga turi abantu benshi umwana muto impuzu n'ikibazo twasaba ko badufasha kabisa tukaronka ahantu turyama hameze neza kuri ibyo bibazo abo bakenyezi bafise ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo gushigikirana buvuga ko hari ibyo leta iriko iratunganya kugira ngo baroswe aho kuba heza kandi hafise isuku iride fose majambere umuvugizi w'ubwo bushikiranganje kuri mikro z'abakunzi b'ijwi ry'amerika asaba abo bakenyezi kwihangana kuko leta itabibagiye ariko ico twotahura muri ibi ni uko leta yitwararitse yuko bajya abantu begeranirijwe hajya haba ku vyo gufungura haba ku vyo kwivura haba ku byo kuronka amagara meza isuku ubwiherero bumeze neza uburaro bumeze neza turi ko turabitunganya muri iyo site ya matyazo haba imiryango irenga igihumbi igizwe n'abagabo abakenyezi n'abana ariko abakenyezi n'abana akaba ari bo benshi n'aho atabiharuro byabo bwite twabashije kumenya abahimuriwe nta mazu barubakirwa bamwe barara mu mahema abandi bakarara hanze nk'uko babitwiganiye Thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali noneho tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo nanone aho abagore b'abanyekongo n'abanyarwanda bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka bavuga yuko bahura n'ikibazo cy'umutekano muke uri hagati y'ibihugu byombi kuri bo ibyo biteza amakimbirane abera inkomyi ubucuruzi bwabo gloria tuyishime yavuganye nabo ni abagore bibumbiye mu makoperative atandukanye bacuruza ibyiganjemo imyaka bavuga ko amahoro agira inkomyi zitandukanye mu bucuruzi bwabo harimo umutekano muke n'amakimbirane aturuka ku mwuka mubi ukomeje kuba hagati y'ibihugu byombi uyu ni mukamusoni sara umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu mbere tutarahugurwa nabo twageragayo bakaduhuga bakatubwira abanyamahanga ariko ubu ngubu kuva twahugurwa bakadushyira hamwe rwose dusigaye turi bamwe nta kibazo nubwo bahura n'imbogamizi y'umutekano umutekano muke baba bifuza amahoro hagati yabo ndetse na bagenzi babo b'abanyekongo bityo basanga bakwiye kuyimakaza hagati yabo uyu ni mbarushimana ange umubyeyi nawe ukora ubucuruzi buciriritse urabona ko twateranye n'abakongomani amahoro icyo itubwiye twebwe uzi iyo wambutse ukajya gucuruza ukagera muri kongo ugacuruza ibyawe ku mahoro ukagaruka ayo mahoro usanga aricyo gishoro cya mbere nta mahoro nta gishoro niyo wagira amafaranga ukabura ucuruza kubera nta mahoro ariko hari amahoro ukambuka muri kongo bakaguterera neza wagera inaha ukamera neza ni ubwo bushoro cyose gusa nanone mu bihe bitandukanye kwimakaza amahoro hagati yabo byagiye bigorana aho wasangaga abagore b'abanyarwanda batishyurwa ku bicuruzwa bagemuye muri repubulika demokarasi ya kongo ntabwo batwishyuraga mbere ntabwo batwishyuraga twaragendaga gutuma atizana wenda azana nk'imbuto nkafata imbuto nkazimushyira nagera nkicara ya saha yajya gutaha yo gutaha ya saa cyenda ubwo nkahita nitahira ntibanyishyure ubwo bikaba ideni yaba ideni rero ubwo urumva ko mpagaritse akazi iyo mpagaritse akazi rero ubwo niyo yanzara ku ruhande rw'abagore b'abanyekongo ho ni inkuru itandukanye bavuga ko badakunze guhura n'ibibazo mu gihe bambuka cyangwa bageze mu rwanda icyakora amahoro make hagati yabo akaboneka mu gihe cyo kurangura ibicuruzwa babijyana mu gihugu cyabo shami kapama ni umuyobozi wa koperative y'abagore muri kivu ya ruguru aragira ati ndiyo kunakuwa matatizo yego habamo ibibazo mu bucuruzi bwacu hagati y'abanyarwanda n'abanyekongo umucuruzi ava mu murima akandanguza ibicuruzwa yarangiza akagarura bya bicuruzwa muri kongo iwacu ntabwo twacuruza twembi ngo bishoboke bituma rero habaho ibihombo n'amakimbirane hagati yacu simba nyibashije kumwishyura wakati ninahomba naona mara ninabakia na deni yake mara unaingia tu shida kwa mutwari bijana ati nawe akora ubucuruzi bwambukiranya umupaka bwa tangawizi magumu tunaweza tukaipata ni kama hari igihe duhurira n'ibibazo ku mipaka ariko iyo wujuje ibyangombwa umusigo wawe ubasha kwambuka nta kibazo icyakora ikindi kibazo duhuriramo n'abanyarwanda ni uko mba naranguye mu rwanda noneho wa wundi wandanguje tangawizi agakomeza akagurisha ku giciro namuranguriyeho iwacu muri kongo ibyo bituma tubura uko ducuruza kuko aba yaboneye amahirwe mu kumurangurira yarangiza akaza kongera kuyashakira iwacu aba bacuruzi bavuga ko baba bashaka kwimakaza amahoro mu rwego rwo gushaka gukorera hamwe bityo iyo habayeho igihombo kuri umwe ku mpande zombi kiba ari igihombo aba bagore bose bahuriza ku kuba ikibazo cy'amakimbirane hagati y'ibihugu byombi kikiri imbogamizi kuri bo ndetse no kumva ko umunyarwanda n'umunyekongo ari abantu batandukanye icyakora umushinga utegamiye kuri leta ade kubaho bisobanuye umuryango nyarwanda uharanira iterambere rishingiye kuri bene ryo wo uhugura abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kutita ku kuba buri wese ataha mu gihugu cye bimutera guhemuka uyu ni umuhuzabikorwa wayo david bazirankende ku bw'ibyo rero abangaba baza bagatanga imari yabo ariko ntibishyurwe hagendewe ko n'ubundi ntawe uri bumurege ni mu gihugu cye byose turibahuguraho tubabwira ngo murenge ibyo mutekereza ko wakorera umuntu wumva ko ntacyo ari bugutware ahubwo mubagarire yasano y'uko mu buzima bwa buri munsi muhorana ukanababwira ko buriya mu buzima nta n'ujyana ideni ry'iminsi icyo ugena icyo usarura urambura mugenzi wawe uyu munsi ariko nawe uri kwibikira abazakwambura uyu mushinga kandi ugerageza guhugura abagore kugira ngo ntibite ku mutekano muke uri hagati y'ibihugu byabo ahubwo bakita ku gukorera hamwe ubwabo kandi n'abakongomani iyo baje mu rwanda nabo n'ubundi bagurira abangaba basanze hano mu rwanda ubwo rero ku ruhande rwabo n'ubundi mu mibanire yabo ya kivandimwe hakenewemo amahoro hakenewemo kubana barenze ibijyanye n'ibibazo biri muri aka karere k'ibihugu byacu byombi ahubwo bagakomeza kubungabunga ya sano yo kubana hagati yabo mu mahoro kubera ko n'ubundi imikorere yabo irushaho kuba myiza iyo bakomeje gukorera mu mahoro no mu kivandimwe uretse kubafasha ibijyanye n'amahugurwa uyu mushinga unabaha amafaranga yo kwikenura mu gihe bahuye n'ibihombo ukabigisha no kwibumbira mu matsinda no kwizigama no kugurizanya mu gihe hakomeza kumvikana umwuka mubi hagati y'u rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abagore bakora ubucuruzi buciriritse nibo ahanini bagirwaho ingaruka ziremereye kuko bituma imiryango yabo ibaho nabi ubuyobozi bw'umushinga Arde kubaho bwatubwiye ko amahugurwa ku bagore b'abanyekongo n'abanyarwanda atangwa ku bagore mirongo itanu ku mpande zombi biba kandi biteganyijwe ko abo mirongo itanu bahugura abandi barenga magana atandatu ku mpande zombi Gloria Tuyishime ijwi rya Amerika i Rubavu inshuti mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika reka mbashimire ko mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu biri imbere kuri mikoro jeffrey mutagoma mwari kumwe mbasezeye hongerane amahoro n'amahirwe kuri mwese
What up? yiwe